iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriane itanga ishaka ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ku munsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu mbega wowe ufise umuntu urwaje cyane eh, witayeho abantu bafise indwara zidakira zimaze kubashira ku musego birakenerwa ko bitabwaho mu buryo bukomeye icyo bita mu gifaransa soin palliatif kugira boroherwe ubwo buvuzi bwo gupfupfahaza no kugerageza kongera umwanya abantu bashobora kugumana n'umuryango wabo borohewe burafise akamaro gahambaye mu kiganiro muri sanga tugiye kubifashwamwo na muganga yanonosoye byo kugorora abantu hamwe n'umufurera wo mu muryango w'abahi- w'abihebeye imana badufashe gutahura no kumenya kwitaho abo bantu kaze rero nk'uko bisanzwe mushikirize nimero zanyu kuri facebook yacu mushikirize ibibazo nk'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
turi muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko muvyumvise ako karirimbo katwibutsa ikiganiro murisanga mukunda kandi mwumva buri munsi uno munsi ni umunsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu muri kumwe na oriane itanga ishaka abantu bafise indwara zidakira zimaze kubashira ku musego barakenera kwitabwaho mu buryo bukomeye ico bita soin palliatif mu gifaransa kugira bashobore kugumana icizere ah, amahoro mu mutima canke n'umunezero muri rusange mu gihe boba bariko barasezera urugendo rwabo rwo ku isi ivyo biruko mu gihe baba bafise ububabare budasanzwe ingaruka ku nyifato zabo nko kwihebura n'ibindi ubwo buvuzi bwo gupfufahaza no guherekeza abarwayi baremvye cane burafise akamaro gahambaye cane turetse ko eh, turetse yuko butanga icizere cyo kongera kubaho ayandi mezi canke iyindi myaka mike burahem- buraremesha buraremesha- buraremeresha imiryango yabo iba isanzwe ibabaye muri aka kanya rero mu kiganiro muri sanga mu kugerageza kukumva byinshi kuri iki kibazo ah, no kumenya guherekeza neza umurwayi eh, mu kiganiro muri isanga ah, tugiye kwifashisha muganga alexi sinzakaraye eh, yanonosoye ibyo kugorora abantu uyundi tuba turi kumwe ni furera harerimana zeferin wo mu muryango w'abihebeye imana witwa ah, gardien de miserable ah, asanzwe ah, arimwo ah, ah, abagwaza eh, baba abagwaza baba bari hafi y'abantu basinzikaye Eh, turahamagara rero abanyonyi b'ijwi ry'amerika nk'uko bisanzwe ikaze muterere ibibazo n'ivyiyumviro nimero yacu mushobora kuduhamagara ko kuri whatsapp eh, mukarungika ko audio canke mukanahamagara tukabitaba tukashikiriza ibibazo byanyu n'ivyiyumviro ni agasaraba rimwe kabiri zero kabiri gatatu gatanu gatanu kane indwi gatanu rimwe reka subiremo iyo nimero mushobora kurungika ko audio ikibazo canyu canke iciyumviro tukagishikiriza mu kiganiro umusaraba rimwe kuko ni muri amerika hama kabiri zero kabiri gatatu gatanu gatanu indwi murantunga gatatu gatanu gatanu hama kane indwi gatanu rimwe ikaze neza rero mwese tutarenze kurandira reka twakire abatumire bacu reka mpere kuri muganga alexis sinzakaraye urakoze cyane gufata akanya ko kuganira n'ijwi rya amerika ikaze neza
ndabahaye ikaze nanjye murakoze hama na furera harerimana uh, zeferin mu muryango w'abihebeye imana turashimye cyane ku kanya muhaye ijwi rya amerika tubaha ikaze namwe
yego na jewe ndabakengurukiye kandi bayifurije umwanya mwiza w'ikiganiro abariko barakumva bose murakoze cyane iki ni ikiganiro kuri iki kibazo tudakunze kuvuga ko cyane abantu kumbure batanipfuza no kukiganira ko koko ni ikintu kibabaje cyane kwiyumvira yuko umuntu wakunze wabanye nawe ashobora kuba adafise ikiringo kirekire nk'icyo twokwibaza kuko murabizi ko umuntu uwo ari we wese ntazi igihe arazoshobora gutahuka a- akitaba imana ariko ku muntu aba arwaye hoho biba bisa nk'ibiboneka yuko kumbure umwanya atari mwinshi cyane mpereye kuri mwebwe muganga iyo mugiye gufasha aba bantu muri ko muragerageza kubavura mwebwe ahubwo abaganga muba muzi neza ko ibintu bitifashe neza kurusha abandi ni igiki kintu mwifuza yuko umuntu yomenya ah, kuri aba bantu baba bagwaye cyane abantu bariko barabitaho bakwiye ku- kuzirikana
Eh, murakoze Eh, kuri abo bantu baba barwaye cyane bageze mu minsi ya nyuma ikintu cya mbere umuntu akwiye kumenya ni uko uwo muntu ari umuntu akunda gushikirwa n'ububabare icyo nicyo kibabaza cyane uwo muntu arwaye gutyo kubabara nta- eh, abamwitaho nabo ugasanga ntibishobotse yuko ubwo bubabare babukingira cyangwa babugabanya Eh, mu- muco bita mu gifaransa les soins palliatifs ni ukuvuga ingene bavura ujya muntu ageze kure turama- biramaze kuboneka yuko ikintu ca mbere kibabaza uwo mugwayi ari ukubabara ariko si cyo cyonyene kiri mu bindi mugabo umuti wa mbere byiza ni uko wohera kuri ubwo bubabare kubwira umurwayi ashobore no kuvuga eh, n'ikimubakiye kuko ibimubakiye byo ni byinshi Eh, sinzi yuko nohera kuvuga yuko icya mbere ari uko umurwayi yobanza ku- batomuhisha batomuhisha indwara yiwe naho batobivuga eh, banyarutsa mugabo mu kuganira n'umurwayi ni byiza ko umurwayi batamuhisha yuko eh, arwaye indwara ikomeye bakamenya ingene babivuga eh, na cane cane eh, aba- abakikije uwo murwayi bo bategeza kumenya ko uwabo ageze mu bihe bya nyuma mugabo ikavugwa mu mvugo nziza idaca umutima bose
kuta kutamuhisha iyo ngwara Eh, ego ndumva ko ego bi- birumvikana muganga mwebwe muravuga ati "Ti, ububabare bwo ku mubiri nibwo umuntu akwiye kwi- ku- kumenya yuko kumbura ari ubwo bwo kwitaho cyane kugira ngo aronke nk'uko bivuze n'ubwo buryo bwo kunavuga kuko ububabare bwo bwo ku mubiri burashobora gutuma kumbura atana ubwenge adashobora no kugira icyo ashikirije Eh, ndabwiwe ko furera ashobora kuba telefone yiwe icitse gato ariko turagerageza kumugarura ku murongo nawe nyine kumburagira icyo atubwiye nk'abantu bihebeye imana bakunze gufasha abantu nk'aba nawe nyine atubwire ikintu ca mbere abantu bakwiye kumenya Eh, muravuze muti kutamu- kutamwi- kutamuhisha indwara Eh, nk'umuntu aba asanzwe azi tuvuge nka kanseri arayifise eh, murabimubwiye eh, uko ku- kutamu- kutamuhisha iyo ndwara kumbure biba bifasha kugira ngo atangure amenye yuko ah, akwiye kwitaho nawe nyine ubuzima bwiwe amagara yiwe canke ni kugira ngo naho nyine mu vyiyumviro vyiwe abizirikane kumbura atangure gusezera biba bimeze gute
Eh, ku ku bisanzwe iyo ndwara yiwe ari nka kanseri iyo y'umugore ateza kubimenye yuko arwaye kanseri kumubwira ko arwaye kanseri si ukuvuga ko azoca ashengera ejo canke hirya y'ejo no mu bumenyi bwo kwa muganga byinshi babishyira mu mu byo twita amaporonositike bavuga ati azoshobora kumara amezi ari hagati y'aya n'aya canke imyaka iri hagati y'aya n'aya kandi ibintu by'ubumenyi ni ibintu biguma byongerekana n'uburyo bwo kuvura buguma buhinduka butera imbere ari nacyo gituma kwitwa kurwaye kanseri si ukuvuga ko kabaye ubwiye ubwo nyine umuntu ashobora kugira imigambi yiwe ishobora kurangurwa mu ndwi zibiri cyangwa mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ari nacyo gituma kubibwira umurwayi biranamufasha na wene ari umuntu akuze ari umuntu agifite ubwenge bukwiye atasinzikajwe mu mutwe n'iyo ndwara nawe ni kuyitunganya kuyipanga mu buzima bwiwe atari ukuvuga ngo ndagiye karabaye kuko umurwayi arashobora kutabarira byose muganga ari nacyo gituma ndabishimye yuko mwatumiye umuntu yihebeye imana kubera n'icyo kintu kirafite uruhara runini re psikologe abantu bihemeye imana n'abandi barafasha cyane aho bose bateza kuba ngaho hafi y'uwo murwayi kubwira mu gutunganya ubuzima bwiwe bamufashe ingena byifatamo akazi ka muganga rero karafise uruhande rwaho rujyanye n'uko iyo ndwara itomubabaza cyane aho duca dushyira imbere burya bubabare bwo ku mubiri atari ntavuze burya bwo ku mutima harabise abandi babijejwe twese rero kuri ubwo bubabare bwo ku mubiri nk'uko nabivuze iyo buri imbere iyo ari bunini cyane burashobora gutuma bwa bubabare bwo ku mutima buba bwinshi cyane bigorana n'ingene bamufasha kubutorere inzira nibaza ko muri aka kanya nza ku muza kumbaza cyangwa hari abaza kumbaza ingene ubwo bubare bwo ku mubiri adure ingene abavuzi n'abantu babana n'uwo murwayi babyifatamo ntasize inyuma n'umurwayi wenyine yego cyane yego cyane yego cyane turakigaruka ko ni ikibazo gihambaye kandi turi ko turagerageza gufasha cyane cyane imiryango kumbure n'abafite izo ndwara nabo nyine bagerageze kwitahura no gutahura aba bari hafi mpindukire rero kuri furera ndabwiye ko yagarutse ku murongo furera harerimana gardien de miserable mwarihebeye imana muri ko muragerageza gufasha muganga murumvise yuko avuze ati uruhara rwabo rurahari nk'abaganga ariko baremera cyane yuko uruhara rwanyu nabwo nyine rukenewe kandi ruhari ibintu nka mwebwe bifasha uwo murwayi bifasha abari hafi y'uwo murwayi mubona yuko bakwiye kumenya mu kugerageza kumufasha nk'uko muganga yavuze baragerageza ububabare bukabanza bukagabanuka hanyuma ibindi bigakurikira mwebwe icyo mubona cya mbere abantu bakwiye kumenya kuri aba barwayi ni nk'ikihe
murakoze cyane iyo ku byo muganga aje kuvuga uruhara rwa muganga ni ntangere ariko kandi uruhara rw'umurwaza ashobora kuba ari umwe wo mu muryango wabo cyangwa akaba nka twebwe dusanzwe tubikora urwo ruhara rw'umuntu rero aba iruhande yiwe akamwitwararika ntiyigere yumva ko ari wenyine biramufasha kwakira cyangwa kugabanya ubwo bubabare benshi bashobora kuba babona cyangwa batabona mugabo ikiza gufasha ni kuba iruhande y'uwo murwayi ukamwiheza ukamenya hari ibyo ashobora kukubwira ariko n'ibyo nawe wibarira kuri twebwe rero nibyo intumbero yacu ubwa mbere nibyo kuba bari ko baragira mu zabukuru ko twifuza ko basozera ubuzima bwabo bwo kuri ino si bari mu mana ni kubafasha ku mutima kubafasha ku mutima ni igikorwa rwacu ariko tutibagiye n'icyo ku mubiri iyo rero dufasha cyane igituma tuvuga ibyo gufasha ku mutima turategereza kumenya neza umurwayi wacu uko yakira ibintu cyangwa uko yabayeho mu by'ukwemera kugira ngo dufatire kuri ibyo nitwasanga hari ibyo akeneye byamufasha ku mutima tubimuronderere ku bashobora kubimuronsa ni ukuvuga abasaseredoti cyangwa izindi nyigisho kugira ngo dukize umutima wawe dusanga atari no mu bukirisu twifuza ko yoshobora gusubira mu bukirisu kugira ngo yitegure neza
murakoze cyane murakoze birumvikana ko aha umushaha umutima nawe nyine uba ukwiye gukira uba ukwiye kwigishwa byinshi ukanatsinda umuntu aba yumva umengo hariho ibintu kumbure akwiye gutunganya muri we nyine ah, mu idini iryo ari ryo ryose kumbura barimwo ah, urugendo ruba rusa n'ururangiye birumvikana Ah, murakoze cyane reka kumbure duhindukire ku mirongo ya telefone eh, twakira abanywanyi b'ijwi rya amerika bafise ibibazo n'ivyumviro kuri whatsapp dutange kwakira naji naji uraho neza alo naji uratwumva naji muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo turi kumwe alo naji ndumva ko telefone ishobora kuri kuramugora naji kuri telefone reka duhindukire twakire uwundi eh, kumbure naji turamugarura marcel marcel amahoro neza
amahoro kuri twese uraho urakomeye
bakomeye n'abatumirwa bacu ndabaramukije Mhm, uherereye hega marcel
Eh, ndi kigali mu rwanda ndashaka kubaza ikibazo ku bijyanye na kuno twavuga ngo ni mandadari y'ubuzima umuntu aba yahawe kwa muganga Mhm.
ndashaka kubaza muganga ubundi muri rusange ibyuma mukoresha kuno abantu basigaye baravurwa hifashishijwe ikoranabuhanga rihambaye barareba bagapima bakabona wenda igihe umuntu asigaje mu gihe uburwayi bwamuzengereje ariko hakaba n'uwo babibwiye ngo urapfa mu mezi abiri ukabona umwaka urashize imyaka itanu irashize ntabwo ari bintu byiza ariko ikibazo narise ngira giteye gitya uburwayi ubwo ari bwo bwose cyangwa ububabare waba ufite ubwo ari bwo bwose birashoboka ko ushobora kujya kwa muganga bakagupima bakaba bakubwira igihe usigaje se ni aya marwara y'amakanseri y'imbere mu mubiri cyane cyangwa indwara izo ari zo zose tuno twumva nk'umuntu arwaye umutwe amagiripe arwaye igifu arwaye umwijima uburwayi busanzwe butari kanseri cyangwa se ibihaha sinzi niba buri burwayi bwose umuntu arwara bushobora eh, kuba gutuma hari igihe ibyuma ibyuma bituma bikagaragaza igihe umuntu uko umuntu ari mu marembera ari mu minsi ya nyuma hanyuma icya kabiri Mhm.
hari indwara turwara bikaba ngombwa ko umuntu atakaza abasirikare cyane b'umubiri cyangwa se abasoda b'umubiri nk'uko mubyita mu kirundi ariko yakwitabwaho neza n'abaganga n'abamurwaje ndetse yabona n'abahumu- n'abamuhumuriza nk'uko furere yabivuze Umu- umurwayi yagarura icyizere ubuzima bukongera bukicuma bukicuma igihe icyo gihe kikagenda kiyegeranya ntabwo haba hariho kuba ibyuma mwavumbuye habaho kwigereranya n'imana akaba ariyo mpamvu namubwiye ngo barapfa badapfa kubera ko wenda imana ariyo ihamagara umuntu ku munsi wayo wa nyuma sinzi wenda uko mbyumva niba wenda ariko mubyumva ariko Mm.
icyo mushingiraho muvuga ko umuntu ari mu marembera ni ikibazo cyo kugabanuka kw'abasida b'umubiri ni ikibazo cy'ububabare afite cyangwa se ni ikibazo cy'indwara ni amaranye iminsi wenda bakaba bivuga ngo ububabare umuntu ntarenze imyaka runaka ababara ntarenze imyaka runaka ababara ese abakiri batoya cyangwa mu zabukuru imibare minini igaragara mu bahe kuko nko mu rwanda hari umusore uherutse kubibara yambwiye ko isigaje ibyumweru bitatu ngo apfe uyu munsi ni inzoga ari kwirira ibigori ntacyo abaye ni umudije ngira ngo ni inkuru yacicikanye cyane ku binyamakuru so ugahita ubona ko hashobora kubaho kwibeshya ku byuma cyangwa se mu kimwe bikavugisha ukuri ariko Mm.
eh, wenda twebwe abaturage ba rubanda rugufi tutamenye ikijyambere murakoze ndetse nagira ngo mutubwireho marcel urakoze cyane ngaho mu rwanda Eh, turaza kumuha eh, akanya muganga yishure ndumva ko telefone yawe yavuye ko ariko aragaruka mu kanya reka mbanze nakire naji ahama muganga arakwishura urakoze cyane kumbure na furera nawe nyine araza kugira icyo akivuze ku icyo kibazo ubajije naji turi kumwe uratwumva ubuho
yego Eh, naji watanze telefone zawe kuri whatsapp uratwumva neza halo naji naji ndumva ko hakirimo akabazo muri telefone ziwe Eh, ko mureka m- m- mpe akanya muganga agarutse ku murongo muganga ndumva ko telefone yari yacitse gato ariko ndumva ko byinshi mu byo marcel ushobora kuba wabyumvise ariko ngerageje kubisubiramwo yaga- yabajije ikibazo cyerekeye ah, uburyo mupima ah, ingwa umuntu yuko asigaje ikiringo runaka akabaza ati hama mbega none iyo umuntu aba afise abasirikare kumbure bakomeye ugasanga u- ico kiringo mumuhaye kirarenze arabayeho arabandanyije u- u- hoba ari uko kwihenda ah, ntibyoba bifise byoba byagenze gute hama arabaza ati kumbure haba hagiyemo kwizera imana n'iki E, ico uko kuntu mupima yuko umuntu asigaranye ikiringo kirekire biba byagenze gute hama um, a- a- avuga ati kumbe arashaka kumenya ingene bapima neza na neza yuko umuntu aba asigaranye ikiringo gike hama avuga ati mbega mubipima ku ngwara izo arizo zose canke hariho ingwara u- udashobora gupima yuko umuntu asigaje ikiringo runaka ni ingwara izo arizo zose umuntu ashobora gupima
Eh, murakoze ego ikibazo cya marcel nari nacumvise Eh, kandi abajije ikibazo cyiza avuga ati nk'uko mubisubiyemwo yuko hari igipimo kiri kwa muganga gishobora kwerekana ati uwo muntu azoshengera itariki iyi n'iyi n'iyi n'iyi gushika ubu uko ubuganga bumeze ibyo bintu kwa muganga ntibashobora kubipima ngo bavuge ngo asigaje umunsi ubu n'ubu n'ubu n'ubu. kubera gu- gupfa k'umuntu gushengera si ukuvuga ko byaba bijyanye n'irya kanseri ibi- ibihimba uko yafashe ibihimba ibishoboka gupima kwa muganga ni aho iyo kanseri ingana aho igeza gufata umuntu bakavuga ati irya kanseri ya mbere bita primitive yahereye ku ku gihimba kimwe mugabo mu nyuma ica ifata ibindi bihimba hariho ibyuma byerekana yuko bi- bitanga cartography bitanga uko umubiri umeze ibihimba bimaze gufatwa n'uko hangana ariko kiretse ngira ngo ico ico cuma n'icaba caje uno munsi canke caje ejo uko nzi ubuganga bumeze ntibashobora kuvuga ngo isaha yo ku- yo kugenda yo gucikana niyi canke umunsi n'ubu ariko haragizwe ivyigwa ivyigwa vyama vyagizwe bivuga bati kanseri y'iki gihimba imaze gushika n'aha n'aha umuntu amara igihe iki n'iki nahone ntibavuga ngo batange igiharuro kimwe bama bavuga ati hagati y'iki n'iki n'iki n'iki hanyuma kubera umubiri w'umuntu ingene umeze na kanseri uko imeze ham- byose eh, bya- hama harimwo amareserve ibiharuro bi- bishobora gu- bisiga ubwenge bw'abantu iyo kanseri bashobora kuvuga ati ni ha- umuntu hasigaje a- hagati y'amezi atandatu n- n'amezi icumi uwo muntu akarenza umwaka cyangwa ibiri cyangwa itatu amarosheshe i- araca ab- abahinga baracarondera usanga hariho ibindi bintu byinshi byinshi ubuhinga butaramenya twibaza ko uzoduha ikindi kintu aranavuga ati uwo muntu kubera aba afise ukwizera kwinshi ntibishobora kuba byahinduye ikintu Ubu- ukwizera ni ikintu gikomeye kwizera kwizera mu bintu byose haba kwizera ku ijambo ry'imana kwi- ku- kuba afise abantu bamukikije batuma umutima wiwe utekana ibyo ni ibintu bizwi yuko bishobora kongereza iminsi yo kubaho y'uwo muntu ni nk'uko umuntu iyo yihebuye ya minsi bavuga ishobora kugabanuka Yego.
Mm, kuko arashobora gusinzikara muri ico gihe hama muganga wotubwira zimwe mu zindi ngwara umuntu ashobora gupima akavuga ati wowe usigaranye iki kiringo kingana gute kuko kenshi yego abantu baravuga kanseri n'izihe zindi ngwara ubu tuzi zishobora gupimwa bakavuga ati ikiringo turakibona ki- kiragereranije kuri ya mezi iminsi imyaka
Eh, indwara iyo ikunda kuvugwa ni kanseri niyo bashobora ku- kuvuga eh, kuvuga uko nuko ariko n'izindi ndwara ziriho nk'indwara z'umutima eh, indwara z'igitigu zitari kanseri eh, zivuye ku, ku mavirisi nko ku gitigu cyangwa indwara zo mu mutwe zose ku bisanzwe zo- i- i- z- zirya ndwara bita koronike ziyica zama zifise iminsi bavuga ati ni hagati y'imyaka n'iyi n'iyi n'iyi cyangwa hagati y'amezi aya n'aya n'aya ariko nta na hamwe bigera bavuga ati ni umunsi n- ni umunsi ubu bagatanga igiharuro kimwe
birumvikana urakoze Eh, reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira undi munywanyi samuel turi kumwe ku murongo uratwumva
ndabumva neza cyane amahoro cane
amahoro mm, duga kwijambo
nanjye yo Mm, telefone isa n'iyigoranye gato duzijwi cyane hama kumbure ugerageze ku- guhagarara hano umurongo mfite igitekerezo Aha.
kuri iyi ngingo nanjye njya nibaza rimwe na rimwe niba ari ngombwa yuko mu gihe umuntu yaba arwaye ari kwa muganga Mhm.
muganga yaba yamubwira ati usigaje iminsi mike upfe Mm, kandi mu by'ukuri iyo witegereje neza mu mutima wa muntu cyangwa se mu bijyanye n'imyizerere umuntu aba yizeye yuko igihe cyose yarwara ashobora koroherwa aba yizeye ubufasha bwa muganga mu buryo buhagije umuntu aba ari kwa muganga ukumva muganga aramubwira ngo indwara urwaye ntuzayikira kandi mu buryo bw'imyizerere bwa muntu no no mu gusenga n'imyemerere rimwe hari igihe umuntu akurikiza no kwizera imana akaba yavuga ati iyi ndwara arwaye imana izayingiza kandi muganga azamfasha ariko umuntu aragera kwa muganga muganga akamubwira ati indwara urwaye ntuzayikira urabura iminsi mikeya ngo upfe nanjye icyo ni igitekerezo nari mfite
ikibazo cyiza cyane muganga ni ngombwa ni ngombwa ko abantu babwirwa ikiringo basigaje cyane cyane ko niba eh, kumbure umuntu ashobora gukizwa nuko kwizera kwiwe mu bivuga kwiye halo dogiteri eh, muratwumva ni ni- ni igihimba kirimo ibyo bita poronositike mu ndwara yose mu ndwara yose barayiha ati iyi ndwara ishobora kukumugaza ku rugero uru n'uru n'uru bati gupfa ni nka cumi ku ijana cyangwa mirongo umunani ku- kenshi indwara za kanseri nizo zigira ibiharuro bya bya- byo ku- poronositike mbi yo gupfa niyo ikunda gutanga nini ariko indwara yose yama ifise agace kavuga ati uwo muntu arashobora gusinzika gupfa ariko ibyo byo kuvuga ngo uzopfa ku munsi uyu n'uyu n'uyu ibyo ntibishoboka ibyo ntibishobora kumenyekana n'ibyo bavuga mu bushakashatsi baba bafatiye mu banyagihugu rusange ku bantu bantu bo ku isi iyo ari kana iyo ari umuntu kana ka yohani canke mariya canke nde wewe aba afise umubiri wiwe urafise ibindi bintu eh, bituma u- iyo minsi iyo minsi bavuze ishobora kuba mike canke myinshi kubera umuntu nk'uko nigeze kumva uwabajije ikibazo yavuze abantu ntibafise nk'abasoda bo mu mubiri bangana ntibafungu- ntibafise ingene bafunguye kumwe ntibafise ingene bagwaye izindi ndwara zijyanye n'ibyo kugira rero umuntu avuga ati naka imyaka asigaje mu buzima ingana uku n'uku n'uku naho na- adashize ku munsi Bi- a- ateza gufatira hamwe ibyo byose ariko kwa muganga icyo icyo dushyira imbere si ukuvuga ngo naka ngo azogenda umunsi uyu n'uyu n'uyu n'uyu. noneho nta n'ibyo twoshobora ariko Ariko- eh, a- aravuze ati none ni ngombwa yuko mumubwira kuko kumbura yashatse kuvuga ko bishobora guca intege umuntu ugasanga arasinzikaye mwebwe icyo mubona yuko nk'abaganga ari eh, ni mu- ni mu- ni mu nshingano zanyu kumbure zo kubabwira canke abaza ati none ni ngombwa kuko kumbura hashobora kuba badashaka no kubyumva no kubimenya kugira ngo babandanye bizera kenshi ni oya ibyo si ngombwa yuko tubabarira ngo uzogenda iki gihe iki n'iki n'iki n'iki ahubwo kenshi usanga ari bo babibaza kubera ibyo bumva mu bantu ibyo bumva abantu bavugana aho rero niho muganga atotegereza gutanga inyisha atanga inyisha iyo ari yo yose kuko muri ako ibintu byu- by'ubuganga bw'indwara harimo ibi- ibintu by'ibinyegezwa byinshi ku isi batarashobora gutora ntitwogera rero muri ibyo biharuro ngo umurwayi tumere ngo gusigaje ngo ukwezi kumwe na- twaba turi ko turamuhahamura ahubwo kandi noneho birashobora kutubeshuza byinshi nk'ibyo navuze Mm.
iyo iyo si nyinshi ku bisanzwe itangwa kwa muganga
ego reka nizere ko iyo aronse inyishu y'ikibazo ciwe reka tubandanye twakire na louis louis turi kumwe uratwumva
yego ndabumva neza amahoro
amahoro kuri twese yego nanjye ndagira ngo mbaze umutumirwa
Mhm.
hano ego turakumva
ese iyo umuntu ageze mu marembera baba babibona yuko ageze mu gihe cye cya nyuma ese umurwaza we yaba yababaza abar- abaganga ati umuntu wanjye bimeze gute bo bamubwira ati turabona nta kigenda iminsi iri kugenda irangira nicyo nabaza Mm. urakoze Ah, muganga ati murabibona kumbure n- n'iyo ibyo bipimo biba bitabonetse ashatse kumenya ati louis ashatse kumenya ati murabona yuko koko umuntu ageze mu bihe vya nyuma cane biroroshe kumenya
yego murakoze umuntu ageze mu bihe ca- ca nyuma kenshi biramenyekana kuko hari ibimenyetso byinshi umutima utanguye gukora nabi amahaha don hajya hemera atanguwe guhema nabi bigasaba ko bamushyira ku maresipirateri atanguye amafyigo amafyigo atanguye kudakora neza igiti gitanguye kudakora neza hari ibimenyetso byinshi byerekana yuko ubuzima bw'uwo muntu bushigaje umwanya mutoya ibyo kwa muganga ibyo birazwi uwamaze kuja muri muri muri ico wamaze kugera ngaho ni hamwe baca gukora nko muri reanimation bakaguha icyuma kiguhemesha canke n'ibindi bintu ivyo biraboneka biraboneka kwa muganga ko hasigaye iminsi mike
murakoze cyane ibyonye birumvikana abatwumva murumvise yuko hariho ibimenyetso nyabyo byereka muganga yuko umuntu ageze ahantu hatari heza bivanye n'ibihimba byiwe n'ibyo biba biko birakora ngaruke kuri furera akanya twari tumaze tutakumva ni gato kuko ndumva ko na telefone yari yaracitse ariko mu byo wumvise mu ntererano no mu bibazo icyo wifuza guterera hama utubwire aho muganga avuze yuko haragera ahantu ibihimba bikasa n'ibirushe cyane impwemu amahaha igitigu n'ibindi byinshi bikagera ku rugero rwaho koko hanyuma mwebwe uruhara rwanyu iyo hageze aho onye mbega muhora mubona abantu bagaruka bivuye ku kwizera kwabo muba mwamufashije n'aho haba hageze kuri urwo rugero rwose ijambo ni rwanyu fureba
murakoze cyane mu by'ukuri ibyo muganga ahejeje kuvuga ni uko ntashobora kumenya umunsi iminsi umuntu asigaje kuko ibyo bizwi n'imana hanyuma kuko kandi bariko barabibaza mu by'ukuri wihweje umuntu ariko aragera kure nk'uko muganga yabivuze hari ibimenyetso bigenda biraboneka ibyo muganga yavuze bose barabibona ko umuntu agera igihe hashoboye kuba neza bakamushyirira muri reanimasiyo igihambaye kuri twebwe ibindi natwe ibindi bimenyetso dushobora kubona twebwe tuba turi hafi yabo iyo wagiye uriyegereza umurwayi arabona yuko iminsi yiwe cyane cyane abantu bakuze iminsi yiwe yanyuma iri kiragera abona mbere atanguye gucishamwo akavuga amazina amwe yo mu muryango wiwe ari nk'ay'abana araba ari hafi araba ari kure gushyika n'aho mbere ashobora gusaba ko bikunze bamwegereza abo bana kugira ngo ababwire ijambo bimwe mu kirundi bavuga ngo kuraga ibyo n'ibindi bimenyetso bishobora kwerekana ko umuntu ageze kure nibyo birashobora gushika akamara iyindi minsi ariko kenshi hari aho aheza kubona cyane cyane umwana yari akeneye umwana yakunda cyane yamwitwararitse akamubwira ijambo riri ku mutima hanyuma cyangwa abonye abo yashaka kubona bose ukabona arabwiye abo bari kumwe babaye abasetse ugasanga bibaye gutyo bukeye yaritabye imana cyangwa no muri uwo mwanya nyine icyo ni ikindi kimenyetso tubona ku bantu baba ariko barasozera ubwo buzima bwabo n'ahandi twebwe dukurikira ko umurwayi aba ariko aragenda tukagerageza kumwiyegereza tukagerageza kumurondera amasakaramentu tukagerageza kumurondera ibyo byose bikenewe kugira ngo ntiyumve ko ari wenyine hanyuma kubera no gusenga biba bikenewe cyane cyane umuntu ageze ku mwanya wa nyuma nk'uyo biba bikenewe kumufasha gusenga iyo umuntu asanganywe kwizera imana irashobora gushika rero aho indwara yiwe ishobora kurekura cyangwa ko igihe cyiwe cyo kugenda kiba kigeze ibyo rero twe tukabibonamo nk'ibinyabiziga by'imana ubwo twe tugerageza kumufasha kugira ngo asozere neza ku mutima no ku mubiri ibyo bikorwa byacu murakoze
furera none nk'iyo muri ko murafasha umuntu ku bijyanye no kwizera cyane cyane kwizera imana icyo mukunze gushimika ko cyane ko bari nko kugira uko kwizera nyine yuko kumbure imana ishobora gukingura agakira cyangwa mugerageza gushimika cyane cyane bivanye n'uko ameze kumufasha gusezera kurangiza neza icyo mushimika ko cyane cyane kiba ari nk'iki
twebwe icyo tuba twifuza ni ukugira ngo bikunde asoze ubuzima bwiwe atekanye ari mu mahoro kugira na byo bishoboke iyo ari dufate nk'umukirisitu dusangiye ukwemera dufate nk'abakatolika kuvuga turaha ko yarose amasakaramentu yose akenewe kugira ngo kuko nanjye amasakaramentu ni ibindi bimenyetso bitanga ubuzima ari ukwakira yezu ari isiga ry'abarwaye ibyo iyo abakirisitu benshi babirose biraboneka ko basubira kugira umwizero hanyuma kumva usanga biramuhaye umwanya mbere wo gushobora kurindira na ba bantu biwe yari kararindira ugasanga uwo mwizero n'igisabisho tumuherereza n'ibyo tugerageza kubwira umuryango we kumwegera nabyo biramufashije kumara ikindi gihe ariko igihe cyo kwitaba imana cyoco burya kizwi n'imana yego nuko murakoze ego tubandanye ku murongo wa telefone twakire clement clement uraho neza ndamahoro yego tugakwijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro
yewe icyiyumviro mbona iyo umuntu yituye muganga ubwa mbere aragenda agasaba muganga impanuro mu gihe afite uburwayi abona ko busa n'uburemba bukabije uburwayi bukomeye muganga rero arahebya akamuha impanuro twavuze iby'amahaha twumvise n'ibyo mu mishishito ibyo bisaba iyo umuntu aguhaye umuganga aguhaye impanuro arakubwira ati genda wigenze uko ntabwo amahaha baraba babuza kunywa itabi bihagarike abarwaye igitigu bakaba budateheye inzoga umunyu iba n'ibindi rero mu gihe bagutekera impanuro nawe uragenda ukazigendera uhegiye kuzigendera hama ukajya ugenda ukegera imana ugasenga ugashishikara ugira ukwizera gukabije hiyumvamo neza yuko ubuzima bw'umuntu buri mu maboko y'imana niyo imenya ukuntu umuntu abaho niyo imenya ukuntu umuntu apfa niyo izi n'umunsi umuntu apfirako ibyo rero bisaba kuba ufite ukwizera no kwihanganira ibintu muza murahura nabyo kuko hariho hari igihe uba ufite amagara meza menya umukonda muhuye n'umuntu akubwira ati ukuntu gasigaye utangana gasigaye ku magufa gusa ibyo byose ukabyihanganira ukagira no kwizera yuko uri mu maboko y'imana honyine gusa
urakoze cyane ku ntererano clement clement muramvise yaravuze ati kuri we abona yuko ni ugufata impanuro za muganga umuntu akima amatwi abantu baba bari baravuga insaku ibintu bibi bitubaka hama cyane cyane akavuga ati kwizera imana ni ikintu gikomeye nawe nyine aracemeza ingaruke rero kuri muganga ku kuntu nyine mwitaho abarwayi ku ndwara izo arizo zose abafise zidakira cyane cyane muganga bimwe mu bintu abantu bakwiye kuzirikana iyo bafise icyo kibazo nk'umurwayi ashobora kuba ariko arakumva kimwe mu byo mufasha kugira ngo urugendo rwiwe cyangwa ayo magara yiwe ashobore koroherwa ni ikihe muhanura kuko hari igihe abantu mu miryango bavuga bati umurwayi wanje arangora cyane ntiyemera ibyo ndamubwira ntakurikiza impanuro kuri mwebwe n'igiki muba mushaka ko uwo murwayi amenya kugira ngo afashwe n'abiwe n'abaganga n'abizera imana muhanura iki
umurwayi amaze kumenya ko afite indwara idakira bakaba barabimubariye akaba bibariwe n'abantu babivuga bafite ibyemezo icyo ni umusaba ni ukubyakira umutima utekanye biragoye kwakira ikintu inkuru iyo nkuru mbi igushikiye mugabo umuntu yihanganye akabyakira neza birafasha bajya bamufasha bo mu muryango kumufasha mu tuntu dukenewe twose birafasha ko kwa muganga nsubira inyuma gato umurwayi iyo yabyakiriye nabi aranka no kuba bamujyana kwa muganga birashika akanka no kunywa imiti ibyo rero umurwayi abishoboye kubyihanganira ni umusaba yuko abifata ko ari ibintu bishikanye kuko n'umuntu ashobora kuba akomeye akagira isanganya asohotse mu nzu agiye mu ibarabara akagongwa n'imodoka agacapa ikintu cyo gupfa ni ikintu kiva mu bintu byinshi ntikiva muri iyo ndwara umurwayi rero amenye yuko naho yitwa ko afite indwara idakira hariho uwundi adafite iyo ndwara muga ashobora kwicwa n'ikindi kintu ashobora no kwicwa n'inzara kubera yabuze ibyo afungura agize imyana akaba afise abantu bamukikije ni ikintu ciza rwose nk'ibyo ego Eh, muganga kuri icyo nyine uvuze hari igihe usanga wewe muganga uri hagati y'umurwayi avuga ati jewe n'ukuri ingwara irandemere cyangwa ntayo nshaka ku- kwirirwa ntaku mwanya ni impitane n'umuryango we uvuga ati oya reka tugerageze uko dushoboye kose haba ari kugutwara kwa muganga hari ukugu- haba ari kuguha imiti haba a- ari kugira operasiyo muri icyo gihe nk'umuganga nkawe byifatamwo gute uri hagati y'umurwayi n- n'umuryango wiwe
Eh, nk'umuganga ndi hagati y'umurwayi n'umuryango wiwe mbanza kumvisha bose umurwayi n'umuganga ibya- ibyakoze ni- ibyakozwe n'ibishobora gukorwa ni ukuvuga eh, aho rero tuba tugeze igihe twakoze byose imiti yakoreshejwe yose ibintu byo kubaga byose byakoreshejwe tugasanga nta gishobora kumukiza aho nibaza ko twaba turi ngaho kuko turi ngaho ntidusubiramo ngo dusubire inyuma ngo yovugwa gute yobagwa gute twaramaze gu- kubona yuko indwara idakira nta bundi buryo bushoboka aho rero kuvuga ko indwara idakira si ukuvuga ko byose biba biheze ko ubuzima buheze kabaye niyo mpa- niyo mpanuro ya mbere umuntu aho umurwayi haba hasigaye yuko n'aho afise iyo ndwara iminsi yo kubaho yokongerekana kuko umurwayi yifashe nabi cyangwa kwa muganga akamufata nabi cyangwa umuryango ukamufata nabi naho yoba idakira ya minsi iragabanuka rero ni umwanya rero ko twumvikana n'umurwayi n'abamugwaje ibyokorwa kugira iminsi yo kubaho yongerekane kugira muri iyo minsi umurwayi asigaje ntamererwe nabi ntababare cyane nta bikimu ashobore gukora ibishoboka umuntu ashobora kuba afite indwara idakira akagendagenda umuntu ashobora ku- kuba afite indwara idakira akajya ku kazi ibyo birabaho uba udafite indwara ikira si ujya gusa aguma aryamye mu bitaro cyangwa aguma aryamye muhira kugira n'aho iyo ndwara idakira iriho ibishoboka byose mu byo gukora bya minsi yose mu byo gutanga ibyiyumviro ah, ari nk'umuntu nyene urugo cyangwa uwundi muntu afise ibyo ajejwe dukora ibishoboka byose kugira ashobore kubandanya bikora ibyo rero si ukuvuga ko ari ibya akazi ka muganga gusa ni akazi k'abantu benshi no kwa muganga dukora turi mu mice kwinshi abaganga b'amasipesiyalite banonoseye ibintu byinshi bahurira kuri uwo murwayi umwe kugira umwe wese azana ibuye ryiwe kugira turabe ko umurwayi yomera neza murakoze hanyuma aba kwa muganga bajya ba psikologe bajya ba- ba- ba- bavura ibyo guhahamuka mu mutwe nabone barafise akazi hari n'aho usanga imbere y'uko tubonye umurwayi bi- i- ibyo tumubarira atabyakira neza hari n'aho abanza guca ku musikologe umusikologe akabanza akamutegura kugira aze kumviriza muganga hanyuma patiri pa- fu- patiri furera eh, yabivuze neza abantu bihebeye imana barafise uruhara nabone Bara- kenshi barakunda guca no kwa muganga kuraba abarwayi bameze nabi bijya na byone birafasha kugira abo bose bitaho mu- umurwayi bijya muganga aza kumubarira yaronse undi muntu amutegura mu mutima biratworohera kumubarira ibyo nariko ndavuga tumubarira kugira amererwe neza
murabyumvise rero mwese im- umuganga uruhara rwiwe rurakomeye ku bijyanye n'amagara y'uwo muntu kuri we avuze ati iminsi ni ukugerageza kuyongera kuyongera hama uwo muntu cyane cyane ntababare hama icya gatatu akabandanya akora ibyo ashobora gukora mu buzima bwa minsi yose bishoboka Yego, kongereza iminsi gufasha ububabare bukagabanuka no gufasha uwo muntu kubandanya ubuzima naho abasigaje iminsi mike cyangwa amezi make imyaka mike reka tubandanye ku murongo wa telefone ndafise simon na jeremy mpere kuri simon uraho neza duga ku ijambo muraho mwakoze Ah, mwakoze cyane ariko ndagira ngo wenda ah, muganga ah, avuze kuri aka kantu se ah, ubundi umurwayi nk'igihe babona bakwiye kumubwira ko ah, ubuzima bwe bu- bu- bu- buri mu kaga wenda busigaje igihe gito si- ntekereza ko wenda bibaye ari mu gihe kitari kiri hejuru y'umwaka cyangwa se kigera ku mwaka ubundi numva nyine kubimubwira bitari ngombwa barumva bakwiye gusa n'ababa babyihore wenda bakabimubwira mu gihe babona ko wenda hasigaje nk'iyo nk'ukwezi ibyumweru se barumva ariho bakabaye babimubwira ikindi nta nubwo ngewe ku ruhande rumwe nshobora kumva atari na ngombwa kubimubwira kuko n'ubundi urumva icyo gihe kiba gisigaye ubunini bwacyo ashobora no gupfa wenda atazize n'iyo ndwara kandi wenda kubimubwira bishobora kuba hari icyo byari guhungabanya ku buzima bwe muri rusange no mu mutwe n'imikorere ye nkatekereza ko wenda abaye amwihoreye byafasha ikindi wenda muganga arambwira uretse kanseri wenda tuzi ko ariyo kibazo cyane gikomeye se ku zindi ndwara aho zisanzwe ubundi bategerezwa kubwira umurwayi ko ubuzima bwe wenda busa n'ubwenda kurangira kuko hari nk'igihe wenda n'abarwaye indwara ariko nabo bakora porobabo zabo ariko bakabona nta gisubizo nabo bafite akabona ntabwo yamubwira ngo ndagupfa ariko nanone akabona ntiyenda no kumuvura muri make akaguma aho hagati na hagati ikindi hari nk'umurwayi uba urembye cyane cyane kuko mu mategeko ya kiganga nubwo ntazi neza ariko hari aho bakubwira ko wenda mu byo biga babwira ko hari n'umurwayi ukwiye kera bajyaga bakoresha uburyo bw'ubwabo bwo kubihutishiriza no kubarinda ububabare ibyo nta mahuriro byaba bifitanye
ego muganga arakwishura reka tubandanye twakire na jeremy mbere ko muganga na furere bagira icyo babivuze ko jeremy uraho neza ikaze
muraho kandi ndaramufite abatumira mu bice bya amerika turabaramutsa ni jeremy mu burundi bujumbura icyo navuga kuri iyo ngingo ni uko biza bo bireka kujya barabwira kubera nagiye numva ubuhamya bw'abantu benshi bari bafite indwara zidakira ariko bivanye n'uko abaganga bagiye baba bagiye bababwira bituma bigirira icyizere izo ndwara basanga zajya gukira ariko iyo bakubwiye yuko uri hafi wenda gupfa hari igihe uba mu buzima bwo kwigunga bigatuma wiheba ndetse banabafata ingingo nyine zo kwiyahura icyiza rero umuntu nawe yoba ageze kure wamuremamo akanyariga bukamubwira ati humuzokira kubera iyo umubwiye ngo minsi runaka agiye kwitaba imana biratuma hari icyo cyahindura mu mitekerereze yiwe
ariko kandi umuntu ntiyokwizeza umuntu azi neza yuko azokwitaba imana vuba cyane ubyumva gute
umuntu ntiyokwizeza ariko no kuzirika naho nyine bituma amera nabi gusumba yego bigatuma yiheba kabisa akiheba nyine ariko gusa iyo afite ibyizigiro yuko azokira naho bishyika agapfa birumvikana jeremy ntapfa nka kwa kundi yari atingiye gupfa apfa umutima uremye ego urakoze jeremy reka muganga na furere bagira icyo babivuze ko kuko cyagumye kigaruka cy'uko muganga bavuga bati kumbure niba ari ikintu kizoba nko mu mwaka nta mpamvu yo kubabwira wowe ubivuga ku iki kuko wanasiguye neza mbere yaho ariko twongere tubivuge ko gato hama uraca utubwira mu kanya ingene mubafasha haba ari ku miti n'ibindi mukora kugira ngo mufashe ibyo wavuze ububabare kugabanuka kugira ngo uwo murwayi yoroherwe hano turagaruka no kuri furera nawe nyine murakoze muganga
yego murakoze nabyumvise ko byagumye bigaruka bashimikira kuri uwo munsi umuntu azopfira ko babishimikira ko nagoma ndagisubiremo ku nyifato yo kwa muganga ya muganga siyo ntumbero yiwe yo kuvuga ngo naka ngo ngo azopfa umunsi n'ubu cyangwa ndawumubarire nabuze yuko mu biharuro tuba dufise uwo munsi uriho kugereranya muganga nibaza ko bavuga cyane cyane ikiringo nk'iyo uvuze ati muganga akubwiye ati wowe usigaje nk'umwaka cyangwa amezi atandatu nibaza ko badashimika cyane ku itariki ariko ku kiringo baba bahawe
ego ego hanyuma icyo nagomba kongera ko ni uko kenshi hari aho bishika n'ikintu gituma uwo muntu apfa kitavuye kuri iyo ndwara urashobora kuba isi indwara idakira mugabo hakaza icuririzi kuri iyo ndwara hakaza ikindi kintu nk'umuntu afite kanseri ntanze nk'akarorero arashobora kugira ibintu by'amatombo ya maraso avurirana mu mubiri ya maraso avurirana akicwa n'ibintu bita ambori amaraso yaciye avurirana agacaja mu mutima agacaja mu mahaha agacikana aho ntaba yishwe n'iyo kanseri mugabo aba ari mu biba bifite isano mbwa rya kure ritegeranye ari nacyo gituma muganga atobishimikira ko cyane byo kubarira umurwayi ngo usigaje igihe kinini kinini kuko murumva ko gishobora kuba gito cyangwa kinini havuye bivuye ku bintu byinshi
ego birumvikana hama urumva birakenewe yuko kumbure umuntu agereranya nk'umuganga akavuga ati ikinya arakwiye kukibwirwa reka mpindukire kuri furera patiri urumva baravuga bati ukubwirwa biraca intege umuntu ugasanga kumbure no kwizera biranagabanutse kuri mwebwe mubona ubwo ruhara rw'umuganga ari uko bubwira uwo muntu akitegura canke bobiheba kubabwira ati busigaje ikiringo runaka nk'abantu bizera imana mwe muhagaze hehe mubibona gute
murakoze cyane muganga yabivuze kandi barabikora mu by'ukuri kugira barinde babivuga nyine babona aricyo kiba gisigaye naho nyine kenshi babibwira abantu bashika abana biwe nta kubibwira uwo murwayi hanyuma buke buke abana babimenye baramufasha mu byo bashoboye mbere iyo babona ari ibintu bigaragara nawe nyine ashobora kwibwira cyangwa akanabona haragera bakamubwira bati iyi ndwara rero ishobora kumara igihe kirekire rero ugasanga kumubwira ngo ntibyokira siko banabivuga ahubwo kenshi bararemesha kandi natwe nibyo tugira indwara umuntu ashobora kuba yayimenye ariko kugira umuntu abimubwire byiza kuba waramumenye ukanamukurikirana mukaraba ingene ashobora kwakira ibintu ibyo birashobora kumufasha nk'uko bidashobora kumufasha ariko bivanye n'ingene umuntu muri we asanzwe atunganije urashobora gusanga uwo bimubwira ubundi nawe ukareka kunabimubwira uhabwa ingene yakira ibintu urafatira kuri byinshi ahubwo rero nashaka ahubwo nkiri ngaho nyine abo bariko baratwumva bumve neza ko cyane bo kubaha nyine ibyo baganga bakora ko babikora neza hanyuma iyo bishyitse naho nyine bakabibabwira bakabibabwira bisaba kuraba ubibwira nawe ingene aza kubyakira rero mbere ikintu gihora kimbabaza gusumba ibindi burya bashaka si inyifato y'uwo murwayi inyifato ahubwo jewe ikintu gihora kimbabaza gusumba ibindi imyifato y'abari iruhande yiwe ni ukuvuga ko abo mu muryango cyangwa nyine twebwe nyine rwaza kuko igikenewe ku muntu aba ageze kure cyane ni ukumuremesha ashaka atari ukumuca intege hano ibyo murambona mbere twebwe washaka nk'ibyo natwe dukora mu kubaremesha ibyo byo kuguma hafi yiwe cyangwa ibyo kugerageza kwirinda kuvuga ijambo rimubabaza ageze kure cyane nabyo bifite akamaro nka twebwe turasenga iruhande yabo turaririmba turabaganiriza uragerageza kumwiyegereza ku buryo abona n'inshuti yiwe ya mbere ishika rimwe na rimwe mbere hano nawe usanga batwizigiye gusumbana ni abantu atubwira ayo mabanga rero natwe tukayakoresha mu gutegura abana no mu kubabwira ingene bomufasha none rero ahubwo abantu bazogerageze kwegera cyane abantu bababaye ngaho nyine ndashobora kugira ko nkanakibura rwose nk'abagwariye mu miryango ko turabafise turabona abo turwarije mu miryango amakanseri amadiyabete amavese n'ibindi mu by'ukuri aba hari hari imiryango n'ibyo ibitwararika ariko nagomba gukebura ahubwo imiryango ititwararika abo bantu kuko barabaheba barabaheba kujya kuntu babubakira hariya ari inyuma cyangwa ahandi ugasanga umuntu yigera ajyayo natwe tumugwaza naho urondera umuntu unamuronse kubera ko nyine bararambirwa cyangwa nyine ugasanga umuntu afite umutima wo kwitwararika umuntu ageze kure ibyo ni byo nabonye bibabaza gusumba n'ahandi aba- abageze mu zabukuru cyangwa abarwayi bageze kure tubateguye gutyo cyangwa n'abaganga bakabategura gutyo baraheza bakarema bagasozera neza ikiringo cyabo bino si Mm. Urakoze cyane Furera nizere ko impanuro zawe bariko barazumva abari hampande y'abariko baragwaza abantu bamenye yuko badakwiye gucika intege badakwiye kudebukirwa badakwiye ku- ku- kumva yuko barambiwe aba, abantu babo babagume hafi ni ikintu gihambaye cyane ngaruke kuri muganga twavuze eh, ku- gato ku bijyanye n'imiti yo gupfufaza yo kugerageza ku, kugabanya ububabare abantu bagerageje kutabigarura cyane kuko urumva ntubasha ushaka kwemera yuko uyu muntu agiye kugenda kumbure igisigaye no kumugabanyiriza ububabare bwiwe tubwire gato ku miti itangwa ku muntu afite ububabare mbega ah, iraboneka irazimvye irafasha ukeneye kuyifata ikiringo kingana gute kugira ngo uvuge uti ah, iriko iraremera umuryango ubivuga kwiki ku miti yo gufasha ububabare muganga
umuntu aba ageze kure aba akeneye imiti ijyanye n'igena aba abarwaye kenshi rero ni ububabare bukunda kubasinzikaza imiti y'ububabare iri iri mu bwoko bwinshi iriho uhereye kuri mito mito hariho ukuntu oms yabiharuye yavuze ati nk'umuntu ababara bukeya afata ubu ubabara hagati na hagati afata uku ubabara cyane afata ukugereza kuri zimwe bita ngo morphine rero umwe umwe wese bivuye ku ngene urugero rw'ububabare ateza kuronka iyo miti Eh, ariko kenshi muri bihugu by'iwacu nk'aho mperereye em, ke- ngereranije n'ibihugu bya buraya eh, kenshi ibin- imiti ya morphine irakunda kubura ijya miti banywa irakunda kutaboneka kubera n'imiti usanga ifise amategeko akaze cyane kubera morphine hari aho ishobora gukoreshwa mu bintu bitameze neza ntibajya ba- bafata ibintu bisa n'urumogi cyangwa ibiki ari nacyo gituma rero iyo miti ishobora kubura cyangwa n'abarwayi bakayitinya barashobora guti eh, abarwayi cyangwa abavuzi bamwe bamwe baba- hari aho bafata morphine ko ari ikintu gi- gikaze cyane rwose ari nacyo gituma usanga idakoreshwa cyane nko mu bihugu byo muri afurika kenshi Eh, ariko si imiti gusa si imi- ububabare ntibuvugwa n'imiti gusa hari ibyo bita le moyen physique Eh, nk'ujya murwayi kubera aba amaze igihe kinini aryamye ugasanga yaradadaye mu ngingo birimo na byone bituma ababara Eh, byiza no kubikinga ubwa mbere bitarashika cyangwa ugasanga yagize ama escale bijya bi- bijya bikomere biza aho yaryamiye umwanya munini Eh, ibyo byose birimwo mu bintu ateza kuronka kugira eh, amererwe neza nta- ntabe ikimuga uwo mwanya bakiriho Mm. birumvikana cyane murakoze muganga hariho n'impanuro nyinshi wagiye uratanga kumbure ak- a- abanyonyi b'ijwi ry'amerika baraza gusubira ku rubuga rwacu bumviriza iki kiganiro neza mwatanze impanuro nyinshi mwavuze yuko iminsi umuganga aba afise uruhara rwo kugerageza gufasha uwo murwayi kongereza iminsi kugabanya ububabare no kubandanya bishobotse gukora ibyo yari asanzwe akora furera nawe yagarutse ku kintu kijanye n'abantu baba bamwegereye uwo muntu baratanze impanuro bavuga yuko ah, uwo mu- uwo muryango uba ukwiye koko kwiha umwanya wo gu- wo gu- gu- kwitaho neza umuntu wabo ntibamuhebe kandi n'ukuri bakagerageza kumutegura iyo biri ngombwa ah, kugira ngo umushaha wiwe ah, uhagarare neza hama ashobore ku- kugira gutaha neza mwakoze cyane rwose muganga uwo mwari ko murumva yari muganga alexis Sinzi- eh, sinzakaraye yanonosoye ibyo kugorora abantu uyundi twari turi kumwe mwamwumvise ni furera harerimana zeferin wo mu muryango w'abihebeye imana i- witwa Ga- gardien de miserable asanzwe ah, ari mu bagwaza ah, kugumana abantu hafi eh, iyo baba basinzikaye ndashimiye cyane n'abatwumvise ku murongo wa telefoni bagahamagara bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro vyiza cyane Eh, ni ikibazo gikomeye kandi kibabaje ariko eh, ndashimye ku ntererano zamwe mwese Eh, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ni naho turangirije ikiganiro cacu ndashimiye na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma tuzogerageza tubandanye kino kiyago mwakoze mwese